Blog Talk Radio.
gutsinda ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare bose iragange intwaro yacu ni demokarasi ijyanye n'itano ritavangura nimusho twigoboto iterabwoba riduteza igihugu no kwitagiza n'ibiriye mu iteme nihurukira mu igabana ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoranye nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi ijyanye n'itano ritavangura nimucyo twigoboto riterabwoba riduteza igihugu no kwitagize ntavurukire nkabivuga turangire umuco wo gucinya inkuru twubake umuco wo koroherana we buri wese kwishyira akizana maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwari yatumye demokarasi ijyanye n'itano ritavangura nimuco twigoboto iterabwoba riduteze igihugu mu bwitanyize umuntu rwubatswe n'inyabutatu kandi ugatuza utaretse gatwa tuzarubana mu nama naniza n'abanza aboneko twuzuzanya maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi ijyanye n'itano ritavangura nimuco twigoboto riterabwoba riduteze igihugu n'ubwitanyize dufite byinshi duhuriyeho turi muri mbuta zidutandukanya gusa menye ko nundababara tubabazane na mbere kirimo maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi zira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yatumye demokarasi irahe itano ritavangura nimuco twigoboto iterabwoba riduteze igihugu n'ubwitanyize rukiba sinzinga gusa sinzobe nabigize intego rugaragara hana ni ingimbi nikundira amahoro ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi ijyanye n'itano ritavangura nimuco twigoboto riterabwoba riduteze igihugu n'ubwitanyize ndi rusarikana amakuza zisobetse inkeragutabara ya kinyandikwe ndi rudasubirana inkubito rutonoreshereza kurinda iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo
radiyo itahuka y'ijwi ry'abanyarwanda ivugira i washington dc turabaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi wa gatandatu turi ku itariki ya cumi n'enye z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri muri kumwe nanjye serge ndayizeye mu bategura icyane cyo kuri shoti weve turi kuri metero cumi n'icyenda ibihumbi cumi na bine na magana ane makumyabiri tukaba dufite isaa mbiri z'ijoro ku isaha ya kigali mu rwanda bikaba ari saa kumi n'ebyiri ku isaha ya gmt uyu munsi wo ku wa gatandatu inshuti bakunze baraditahuka nk'uko twabitangiye mu cyumweru gishize tubagezaho intego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda twabararikiye ko tuzagaruka mu bindi biganiro byacu bya shoti weve twinjira kuri buri ntego tureba n'ingamba zayo kugira ngo dukomeze tuganire tubereka umwihariko w'ururanyarwanda muri gahunda tubategura za politiki ni muri urwo rwego rero nyuma y'ikiganiro twagize ku wa gatandatu ushize abenshi mwakunze mwatwandikiye muri benshi mwatubwiye ko munyotewe no kuzagaruka mwumva ibyo tuzakomeza tuganira ni muri urwo rwego rwo kuri uyu munsi wa gatandatu tugarutse tugira ngo turebe intego ya mbere ndetse n'ingamba zijyanye n'iyo ntego Ah, tukaza rero kureba ku buyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi akaba ariyo ngingo tugagiye kuganiraho kuri uyu munsi wa gatandatu muri iki kiganiro ndi kumwe n'abayobozi mwero nyarwanda ndi kumwe na dr emmanuel hakizimana ndetse na dr etienne mutabazi bakaba ari abayobozi bakuru mwero nyarwanda ntabwo ari bashya ahubwo mwari mumaze igihe wenda mutabumva reka mbere kuri dr emmanuel hakizimana asuhuze abateze amatwi ikiganiro cyacu cy'uyu munsi koze serije reka mbanze ngusuhuze kandi ngushimire kuba wadutumiye muri iki kiganiro nagushimire n'akazi keza ukomeje gukora hanyuma nsuhuze eh, abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari hirya no hino batwumva n'abazatwumva mu gihe kizaza hanyuma nasuhuze mugenzi wanjye dr etienne mutabazi duhuriye muri iki kiganiro urakoze cyane dr manywera kizimana dr etienne mutabazi namwe turabaha ikaze mu kiganiro cyacu cya shotweve murakoze serge nanjye ndagira mufatireho uyu mwanya ngo usuhuje wowe wateguye iki kiganiro nsuhuze dr manywera hakizimana nawe watumiye nsuhuze bagenzi bacu bo mu ihuriro nyarwanda abo dufatanije n'abaharanira impinduka bose ari abari mu rwanda ari natwe turi hanze y'u rwanda tubifurije rero ikaze murakoze serge murakoze cyane reka mbashimire kuba mwemeye kubana natwe kugira ngo dukomeze muri iyi gahunda y'ihuriro nyarwanda ariko nk'uko twabibabwiye mu kiganiro cyacu gishize ikigamijwe ni ugukuraho ubutegetsi bubi bw'igitugu bwica abanyarwanda tugashyiraho ubuyobozi butuma bagira amahoro ubumwe n'ubwisanzure basangirangendo bayoboke b'ihuriro nyarwanda banyarwanda abanyarwandakazi namwe inshuti z'ihuriro nyarwanda bafatanyabikorwa b'ihuriro nyarwanda nshimishijwe no kubagezaho intego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda mu magambo make byumvikane ko ari intego ari ingamba z'ihuriro nyarwanda zose ari magirirane zifite aho zihurira kandi zikuzuzanya izo ngamba zose zishingiye ku magambo akomeye ari mu kirangantego cyacu cy'ihuriro nyarwanda ariyo amahoro ubumwe n'ubwisanzure ikigamijwe ni ugukuraho ubutegetsi bubi bw'igitugu bwica abanyarwanda tugashyiraho ubuyobozi butuma bagira amahoro ubumwe n'ubwisanzure izo ntego n'ingamba rero z'ihuriro nyarwanda mpereye ku ntego esheshatu z'ihuriro nyarwanda iya mbere ni ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri ni amajyambere arambye kandi asangiwe iya gatatu ni ubumwe n'ubwiyunge nyabyo iya kane ni umutekano w'abantu n'ibyabo iya gatanu ni ububanyi n'amahanga buboneye iya gatandatu n'itahuka ry'impunzi mu cyubahiro nk'uko rero mumaze kubyumva intego n'ingamba z'abanyarwanda ni intego zanejeje abanyarwanda ariko bisaba yuko tugomba guhora tuziganira kugira ngo dufashe abanyarwanda kuzinjiramo tubategure mu mitima yabo tubereke icyuro nyarwanda ribategurira kuko ihuriro nyarwanda rifite politike y'umwimerere itandukanye na politike zabanje mu gihugu cy'u rwanda turagira ngo duhere kuri iyi ntego ya mbere intego ivuga ati ni ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi dr kera mutabazi iyi ntego y'ihuriro nyarwanda iyo tuvuga ngo ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ubutegetsi bwose bwajyaho mu rwanda bwavugaga ko bushingiye ku mategeko na demokarasi ariko mwihuriro nyarwanda twavuga tuti twebwe ntibakatubone mu ndorerwamo imeze nk'ayandi mashyaka yabanje cyangwa buri butegetsi hano rero ni ikintu kirebana n'ubutegetsi bushingiye ku mategeko na demokarasi kubera iki iyi ntego tuyikomeyeho ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi dogiteri emmanuel hakizimana
murakoze serge ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi rero tubikomeyeho cyane atari ukubera yuko nta mategeko ari mu rwanda ariko ni ukubera yuko amategeko arahari ariko ntakurikizwa ntabwo ari ukubera yuko ari ubwa mbere abantu babuze demokarasi mu rwanda ariko tuzi neza yuko nta demokarasi ibereye abanyarwanda bose ihari ibi rero bikaba byaratumye twumva mu ihuriro nyarwanda tugomba kongera kubishimangira tukanagaragaza ibintu bigomba guhinduka muri ibyerekeye nyine amategeko kuyakurikiza no mu byerekeye uburyo demokarasi kugeza ubu ngubu mu rwanda bavuga yuko yagerageje kugerwaho ariko nk'uko tubizi nta na rimwe abanyarwanda babonye koko demokarasi ibereye bose
ukiri aho ngaho nk'uko uvuga uti abanyarwanda ntibageze babona demokarasi ibereye bose dr kera mutabazi uri umunyamategeko iyo tuvuga gutandukanya ubutegetsi nshingamategeko nyubahiriza amategeko n'ubucamanza hano twahita tukubaza tuti ihuriro nyarwanda rizabitandukanya bite kuko n'ubundi buyobozi twagize mu gihugu cy'u rwanda buvuga ko bushingiye ku butegetsi nshingamategeko nyuburizamategeko n'ubucamanza ijambo ni iryanyu urakoze serge gutandukanya ubutegetsi nyubahiriza inshingamategeko nyubahirizategeko n'ubutegetsi bw'ubucamanza utu tuzabyubahiriza gute nk'ihuriro nyarwanda nkusubije mu gisubizo cyoroshye ni uko tuzabikora bikagaragarira buri wese ko tubikora kuko tugomba gutandukanya kubivuga no kubikora no kuba abanyarwanda aribwo buzima babamo bivuze iki rero ni uko mu bihugu byose cyangwa byinshi usanga hari inzego zishinzwe gushyiraho amategeko ni ukuvuga ahenshi ni umutwe w'abadepite na sena biterwa n'uko buri gihugu kibishaka noneho hakaba n'urwego rushinzwe gushyira ayo mategeko mu bikorwa ari rwo bita nyubahirizategeko aho ni guverinoma n'ubutegetsi bwite bwa leta noneho hakaba n'ubutegetsi bw'ubucamanza aribwo bugizwe n'inkiko na za parike mu rwanda buriya washyiramo na ruriya rwego rushinzwe kugenza ibyaha za ribu ugashyiramo ndetse rimwe na rimwe n'abapolisi ikibazo rero ni uko usanga mu rwanda ibyo bintu byose byikubiwe n'umuntu umwe haba mu buryo abayobozi bashyirwaho ugasanga cyane cyane ririya shyaka riri ku butegetsi rya fpr ryicaye riraganira rikora ibikorwa byose bya politiki bakavuga bati kugira ngo umuntu atorwe kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko ni uko araba ari uyu nguyu ibyo rero biba byambuye abaturage bwa burenganzira bari bafite bwo gutora abadepite no muri ariya mashyaka yitwa ngo ategekana na leta nanze kuvuga ngo arwanye ubutegetsi ategekanya na leta nawe ugasanga ariya shyaka riri ku butegetsi ariko rivuga ngo mugomba kuzana uyu nguyu noneho n'igihe ugeze mu nteko ntabwo batuma ushobora gukora mu bwisanzure kuko ugomba gukora gusa ibijyanye n'ibyo ishyaka riri mu butegetsi naryo usanga riyoborwa n'abantu bake cyane bakuriwe na perezida wa repubulika perezida kagame ugasanga nibo bafata ibyemezo byose biriya byo kuvuga ngo bashyizemo abadamu benshi tubyibagirwe kuko biriya ni nko gukora icyo bita publicite kugira ngo urebe ikintu kigezweho muri iki gihe bari ushyire imbere ku rubuga mpuzamahanga noneho nawe ujye ubisubiramo kenshi n'abaje badafite amakuru ahagije babone badafite abadamu benshi mu nteko ariko mu by'ukuri nta bubasha bafite kuko burya inteko ishinga amategeko ifite inshingano ebyiri nyamukuru iya mbere ni ugushyiraho amategeko nyine iya kabiri ni ugugenzura imikorere ya guverinoma ubu kuva muri mirongo icyenda na kane nzi ko hagati ya mirongo icyenda na kane wenda kugera nko mu bihumbi bibiri hari igihe higeze kugeragezwa kuba abaminisitiri bo muri guverinoma bahamagarwa imbere y'inteko y'abadepite kugira ngo basobanure bimwe mu bikorwa byabo babaga bataka neza ariko uko byagiye birangira ni ibintu bibabaje kubera ko abenshi barahunze abandi baricwa tuvuge nk'uwahoze ari umukuru w'inteko ishinga amategeko sebarenzi yarahunze nzi neza ko hari byinshi ntabwo ari ukubera ko wenda yari yahamagaje abaminisitiri bamwe kugira ngo bisobanure gusa ni uko bumvaga batakimushaka batamukeneye noneho rero ugiye no muri leta muri guverinoma buriya urebye uburyo perezida kagame ashyiraho abaminisitiri be ugereranije hari inyandiko nyinshi abantu bavuga bati nta minisitiri agiyeho nta nshingano zigaragara afite fata nk'urugero nka patrick nyamvumba bamushyizeho ngira ngo mu kwezi kwa k'ugushyingo mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu kwezi ngira ngo kwa kabiri baramwirukanye ukibaza uyu muminisitiri yigeze abona igihe cyo kumenya icyo agomba gukora impamvu yagiyeho cyangwa se gusa n'uko perezida yumva ko afite ubwo bubasha ubwo ni urugero rumwe ntanze hari n'abandi ariko ikibyihishe inyuma n'iki nanone iyo urebye ukuntu perezida afata bariya abantu bakorana muri izi nama z'imishyano ukuntu aba ababwira bariya ni abantu rero batagenda ngo bakore akazi mu bwisanzure kandi inzego zuzuzanye kuko nubwo inzego ziba zigomba gukora mu buryo butandukanye hari uburyo zuzuzanya icyo bita balance of power ku buryo inteko ishinga amategeko ishobora kugenzura ibikorwa bya guverinoma guverinoma nayo imishinga imwe n'imwe yaba imishinga y'amategeko cyangwa amategeko amwe yihariye kugira ngo akorwe igakora iyo mishinga ikayasaba ko inteko ishinga amategeko iyemeza ibyo rero mu by'ukuri biranditse neza mu itegeko nshinga ariko ntabwo bikorwa inkiko ni bangahe mu bacamanza serije bagiye bakubwira bati baraduhamagara bakatubwira uburyo iki cyemezo n'iki tugomba kugifata kandi burya urukiko inkiko hari n'igihe zigomba kureba ibibazo biriho mu gihugu zikaba zagira icyo zibivugaho ariko siko bimeze mu rwanda mu rwanda abantu baricwa ntihagire ikintu na gito na gito kivugwa abantu barasenyerwa baramburwa uburenganzira bw'abantu burahungabana inkiko nta kintu zivugaho hari abantu benshi bagiye bajya mu nkiko mu manza bakavuga bati twakorewe iyicarubozo nta na rimwe tuzi inkiko zigeze zivuga ati reka dukore iperereza kuri ibi bivugwa turebe aho bishingiye si ukuvuga ko batabizi ahubwo ni ukuvuga ko bifitiye ubwoba buri wese aba areba uruhu rwe buri wese aba avuga ati reka ndebe ko bwacya uwo bwacya akavuga ati reka ndebe ko bwakwira ngibyo rero dutandukanye amategeko yanditse neza mu rwanda n'ibikorwa ibyo ni ibintu rero rwose twavuze kenshi tuzakomeza kuvuga ko amategeko yo ariho ntabwo ari yose hari amategeko yashyiriweho gusa perezida kagame hari ayashyiriyeho ishyaka riri ku butegetsi hari n'ayashyiriyeho kugira ngo ahungete abandi banyarwanda nk'ariya amategeko arebana ngo n'iterabwoba yaba ari amategeko kugira ngo wigize abantu bamwe ariya amategeko bashyizeho uvuga ngo abantu ngo bafite ingengabitekerezo ibintu nk'ibyo ayo ni amategeko uzasanga mu ntuza mu bihugu byose bitegekeshwa igitugu muri afurika y'epfo mu gihe cya paritede ayo mategeko yabagaho mu budage mu gihe cy'abanazi yabagaho kandi hari n'imanza nyinshi zaciwe nyuma yaho zivuga kuri abo bantu batubahirije amategeko ahubwo bayakoreshaga mu gukandamiza rubanda ndumva wenda naba icyo kibazo nkihagaritse aho serije murakoze urakoze cyane dr mutabazi ndakugarukaho mu kanya dr emmanuel akizimana mu rwanda bavuga ko bafite demokarasi kandi bafite n'amategeko umugenzi wacu aravuga ati amategeko aranditse arahari ariko ikibazo ni uburyo ayo mategeko akoreshwa n'uburyo demokarasi twaba tuyibona mu gihugu cy'u rwanda kubera iki bigorana ko ubutegetsi nyubarizategeko butumva yuko izindi nzego zari zikwiye kwigenga nk'inteko ishinga amategeko ndetse n'ubucamanza ahangaha dr mutabazi aratubwira uburyo ubutegetsi mu rwanda bwivanga mu zindi buranshe za leta cyangwa z'igihugu ugasanga kagame atanga imirongo bari bakwiye kugenderamo yatanze urugero rwa jenali nyamvumba ubu hashyize amezi arindwi amwirukanye ku kazi ntaramusimbura ese twavuga yuko leta ihari ari iy'umuntu cyangwa leta ihari n'iy'igihugu dr emmanuel hakizimana ndagira ngo numve niba ari icyo mwatubwira aho ngaho urakoze serije urebye ibintu ikintu gikomeye gitera ibyo byose ari uko utubariza amategeko ari no kuba nyine nta nta demokarasi ihari ni uburyo igicugu cyo mu rwanda cyahisemo bwo kugira ngo umuntu umwe ashobore gukontorora ibintu byose ubundi ingoma z'igitugu hari ibintu zijya zihuriraho icya mbere kikaba ari nyine ari ugukandamiza abaturage no kugerageza kubambura ubushobozi bwose bwatuma hari ikintu bashobora kugeraho mu guhindura ubutegetsi ariko igitugu cyo mu rwanda cyo gikomatanyije ibintu bikomeye byose biranga ubwo butegetsi bw'igitugu navuga nk'ibintu bine bikomeye igitugu cyo mu rwanda gishingiyeho icya mbere ni ugusenya ubushobozi bw'abantu ku byerekeye imitungo n'imari ahangaha navuga nk'ibyerekeye murabona hari abantu basenyewe ibyabo cyane cyane twavuga umuntu uzwi cyane byabayeho ku buryo bugaragara ni rwigara murabizi yuko bamusenyeye ibintu byiwe bakanamwica bagafata abo mu muryango we bakanabafunga hari n'ibyerekeye bariya abaturage barimo gusenyerwa za kangondo nanavuga rwose n'ibyerekeye kujya kwambura imitungo imirima yabo ibyerekeye uburenganzira abaturage ku byerekeye imirima yabo icyo ni icya mbere gikomeye igitugu cyo mu rwanda gishingiyeho icya kabiri ni ukudindiza abantu ku byerekeye ubuhanga n'ubumenyi ibi umuntu yavuga mu gifaransa ni kapasite intelectuelle bya mbere umuntu yavuga yuko ari kapasite materielle financière ahangaha rero navuga mu byerekeye kudindiza abantu ku byerekeye ubuhanga n'ubumenyi umuntu yahita abona ibyerekeye uburezi ireme ry'uburezi umuntu uwo ari we wese abona ko rwose ryikubise hasi ryataha agaciro mu rwanda ariko biriya ntabwo ari ukuvuga yuko leta iba itabibona ni ukubera ko ariko bashaka ko biba ikindi cya gatatu gikomeye ni ukwambura ubushobozi n'uburenganzira bwo kwishyira hamwe ibyo nakwita kapasite oruganizasiyoneri mu gifaransa ibi rero kugira ngo binagaragara bisa naho bitamaganwa n'amahanga hari ikindi gikomeye igitugu cyo mu rwanda leta ya kigali yashyizeho ni ibyerekeye kwigaragaza neza imbere y'amahanga ibyo nakwita kampani dushami ibintu byose bikorwa mu rwanda ari mu bucamanza ari no mu zindi nzego ari iz'umutekano mbese inzego zose z'igihugu zishingiye kuri ibi bine navuze gusenya ubushobozi bw'abantu ku byerekeye imitungo n'imari kudindiza abantu ku byerekeye ubuhanga n'ubumenyi kwambura ubushobozi n'uburenganzira bwo kwishyira hamwe kwigaragaza neza imbere y'amahanga ibi ngibi inzego zose nizo nibyo zikora kandi ibi ngibi bikorerwa abari mu gihugu kandi bikanakorerwa n'abari hanze ibyerekeye nk'ubushobozi n'uburenganzira bwo kwishyira hamwe muribuka yuko abategetsi bamwe na bamwe bagiye bavuga ko amashyirahamwe yo hanze atavuga rumwe na leta akitika leta bakora uko bashoboye kose bakayasenya mu byerekeye nk'ubumenyi navuze ireme ry'uburezi ariko muribuka yuko hari abategetsi bagiye hanze bakavuga yuko batishimiye uburyo abanyeshuri abana b'abanyarwanda baba hanze batsinda ntihazagire rero utegereza yuko inzego za leta ari iz'ubucamanza ari n'izindi nzego zikorera abaturage ni ikinyuranyo cya demokarasi ubundi muri demokarasi nyine ubu ni ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage kandi bugakorera abaturage mu gitugu rero ni ikinyuranyo bakaba ariyo mpamvu abantu bavuga bati ese ko amategeko ariho kandi wayasoma koko ugasanga ni meza kuki adakurikizwa amategeko ariho iyo uyasomye usanga ari meza kugira ngo bigaragarira abantu bo hanze y'uko icyo gihugu ahari gishobora kuba kigendera ku mategeko ariko kuyashyira mu bikorwa bigomba gushyigikira ibi bintu nyine mwaze kuvuga byo kugira ngo igitugu cyambura ubushobozi bwose abaturage nta kindi ntabwo ari ukuvuga yuko bayobewe ko ibintu byagombye gukorwa ukundi ni uko ariko sisiteme yubatse murakoze urakoze cyane dr emmanuel akizimana kuko utanze n'ingero enye zinigaragaza mu rwanda dr mutabazi icyo twita separasiyo ofu pawa sinzi uburyo mubitandukanya mu rwanda kuko niba tureba izi ngero mugenzi wacu aduhaye gusenyera abantu birakorwa kagame ati ubundi katiripirare ziraza zigatorana n'abantu babo kwima abantu ireme ry'uburezi kubuza abantu kwishyira hamwe kwishyira hamwe bihuza kwigaragaza neza mu ruhando mpuzamahanga bagaragaza ati abanyarwanda bayo neza ubundi bino bintu bitandukanye ute kugira ngo ubutegetsi bubashe gukora akazi kabwo neza ndetse n'ibi byose mugenzi wacu atweretse bibashe gukurikizwa barebe niba byaba bidakorerwa abaturage
hari ijambo rimwe rishobora gusobanura ibyo byose n'ubwoba buri mu bantu mu banyarwanda bose yaba perezida ubwe yaba leta ye yaba abandi bakozi bakuru bo mu gihugu ndetse ukagera no ku banyarwanda bo hasi niba umukuru w'igihugu avuga ati hano dufite ubwoko bubiri bw'ubutabera bwa butabera busanzwe bwanditse mu ntuza mu nzandiko ati n'ubutabera bundi hagiye humvikana amajwi menshi atari amiganano ari aya perezida wa repubulika ayavuga ayavugira mu ruhame atanga imirongo migari y'uko igihugu kigomba kuyoborwa niba avuze ati abantu tuzajya tubarasa ku manywa y'ihangu harya ubwo uragira ngo byumvikane gute kuko wa musirikare uyoboye ingabo nka generali kazuba wa wundi uyoboye abapolisi nka generali munyusi abakuru b'imitwe y'inteko ishinga amategeko umuntu nka gutini yamuremye kuko bariya ni n'abantu b'abanyabwobuzari niyo bamuhagaze imbere baba bunamye nk'aho barimo kuramya simbizi niba ntabwo ari imana imana yo ntabwo bayiramya kuri iyo bene rero iyo atanze imirongo migari wowe uhitamo uhitamo gukurikiza amategeko uko yanditse cyangwa ugahitamo kwirukanwa ukaba wafungwa ukicwa cyangwa ugahunga kimwe muri ibyo ariko ayo magambo aba yavuye hejuru uzumve abasirikare bakuru iyo bagiye hanze baba basubiramo ijambo ku ijambo ndetse hari n'igihe bigana imvugo ya perezida wa repubulika harya ubwo ugira ngo umusirikare mutoya uri ku izamu ahantu ku irondo ahantu uri kuri bariyeri ahantu azakora iki nicyo gituma ubona abaturage iyo babafashe babarasa noneho bagasigara gusa bashaka uko bari busobanure ariko na perezida aravuga ati nzakwica hari akavido kigeze gutambuka nko mu minsi ya mbere y'ukwezi kwa cumi abantu bavuga bati dore ibintu bitangaje perezida yagiye avuga uwo ni perezida kandi ni wa muperezida iyo avuze bamukurikiza ubwo rero kuva yatanze iyo mirongo migari serije no kwirirwa gutekereza iby'itandukanirizo ry'inzego za leta ni ukuvuga urwego nshingamategeko urwego nyubahizategeko n'ubucamanza ntacyo biba bikimaze usanga inzego z'ubucamanza zibereyeho kugira ngo zikurikize iyo mirongo migari perezida yatanze reba nko mu rubanza rwa rusesabagina niba perezida avuga ati wowe ufite amaraso y'abanyarwanda ntaho uzabicikira ndumva warabiganiriyeho n'avoka rusagara mwarabiganiriye niba atanze ibiri ni uwuhe mucamanza ushobora gufata icyemezo gitandukanye n'icyo ngicyo niba abwiye ingabire tuzagonga urukuta rw'amategeko nta mucamanza n'umwe ushobora gufata icyemezo gitandukanye umushinjacyaha agomba kwandika inyandiko y'ibirego akurikije iyo mirongo singiye kuvuga rero bariya bahamagara abantu mu matelefone ukabona mu rukiko barahagaritse ukagira ngo ni ibisanzwe kandi ari ukugira ngo bafate amabwiriza biriya hari abadashaka kubibona ariko biranaba kandi biba buri gihe reka wenda navuge reba twavuze impfu z'abantu buri uhereye ku mpfu z'abantu bazwi bariya ba rwigara abo ba kasagure ba metere mutunzi batoyi benshi benshi bagiye bicwa imanza zabo zirihishe ni ukubera ko ribu ni ukubera ko ubushinjacyaha budafite inshingano zo gukurikiza bene ibyo bintu ibyo ni ibintu byabaye bugufi ibyo ni ibintu abanyarwanda twese twibaza biriya ni ibintu bidasaza buriya hari n'ababikora bibwira yuko byarangiye bateye abantu ubwoba ariko biriya ni ibintu abantu bagenda bagarukaho bariya abantu bafite imiryango bafite inshuti zabo ni inshingano za leta zo kugira ngo ikurikirane abantu bakoze biriya byaha baba babizi ariko kubera ko ari abantu batumwe na leta nicyo gituma ntacyo bakora ariko dr mutabazi mutabazi aho ngaho niho nkubaza nti urizeza abanyarwanda badukurikiye ko ihuriro nyarwanda rizabikosora rigashyira ibintu mu nzira nyakuri inzego zikabasha kwigenga zigakora akazi kazo
nubwo ibibazo ari byinshi n'ubu ngubu nicyo turimo gukora kuba ubwabyo tuvuga tuti ibi ikintu iki n'iki ibyo byose navuze ibyo dogiteri hakizimana ni mu kuvuga aho niho duhera kuko ayo makuru turayanayafite turimo kubwira abanyarwanda tuti dore uko tuzabikora ahubwo nibaze tubikora tubikorere hamwe aho kugira ngo bamwe gusa birirwe bavuga ngo dore ibibazo dore ibibazo ahubwo baze nk'uko ihuriro nyarwanda bigenza tugendere hamwe ibyo bisubizo tubizane cyangwa se uwumva yanabikora ukumbi nawe agaragare abikore kuko usanga akenshi hanze hano abantu birirwa bavuga ngo hari ibibazo hari ibibazo burya ngo mu buzima bw'abantu hari uburyo bubiri abantu babona ibintu hari abantu buri gihe babona ibibazo buri gihe akabona ikibazo ikibazo ikibazo ikibazo gusa buriya rero ibona ibibazo buri gihe nyine biriyongera ariko hari n'abagerageza gushaka ibisubizo nubwo batangira kubusa igihe ugenda uvuga uti ahangaha nahabonera igisubizo aha nahabonera igisubizo wa wundi ubona ibibazo azajya avuga ngo e buriya ihuriro nyarwanda rimeze nka ba bandi bakoraga mu myaka mirongo itatu ugasanga arimo gutekereza muri iyo myaka ya nyuma kandi atareba aho tugeze akigumira aho ngaho nyamara ndakubwira ngo ibi bintu byose uko tubivuga uko tubiganira tubyemerera abanyarwanda niko twiteguye no kubishyira mu bikorwa kandi turanabigaragaza no mu mikorere yacu ya buri munsi twebwe rero ndavuga nk'ihuriro ntabwo turi muri cya gihe cyo kuvuga ngo kanaka ari iki kanaka yakoze ibi mbese ngo duhere muri ntuza tube ingwate z'amateka turimo kuvuga tuti igihe cyose habonetse uburyo bwo gukemura ikibazo nk'ibi turimo kuvuga by'inzego za leta by'ayo mategeko adakurikizwa n'ibindi byose twavuze n'ibyo turavuga twebwe turimo kubishakira ibisubizo kandi tubishyira no mu bikorwa n'aha turi mu buhungiro serge ndagushimiye urakoze cyane dr sena mutabazi dr manuel hakizimana imwe mu ngamba ni ugushyiraho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi yumvikanyweho ibereye abanyarwanda bose mu rwanda bavuga ko bafite ubudasa bavuga ko demokarasi yabo itagombye kubihura n'iy'abanyamahanga bavuga ko bihitiramo demokarasi ibabereye kubera iki hano mutubwira yuko muzashyiraho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi yumvikanyweho ibereye abanyarwanda bose iyi demokarasi izaba itandukaniye he n'ubudasa twumva mu rwanda dr manu hakizimana
urakoze serge kumbaza icyo kibazo ni ikibazo kuko gikomeye kandi twizeho cyane kubera ko ikintu cya mbere buriya cyangombwa mu gihugu urufunguzo rw'ibintu byose ni amahoro nta mahoro ahari nta n'amajyambere arambye ashoboka imwe mu nkingi rero zikomeye z'amahoro niyo demokarasi ibereye bose yumvikanweho ubundi intego ya mbere ya demokarasi ni ukugira ngo ibice byose by'abaturage bigire uruhare mu gufata ibyemezo icyo ni cyo kintu gikomeye buriya demokarasi iba igamije niyo mpamvu hirya no hino mu bihugu ibihugu hirya no hino bigenda bishyira mu bikorwa iyo demokarasi ku buryo butandukanye nk'ibihugu bifite ibice by'abaturage bitandukanye ari kubera ibyerekeye amadini ari ukubera ibyerekeye amoko ari kubera ibyerekeye indimi byagiye bihitamo demokarasi yitwa konsansuweri kugira ngo nyine ibyo bice byose bishobore kugira uruhare rugaragara mu byemezo bifatwa iyi demokarasi rero kubera yuko kubera iki ari ari nziza ni ukubera ko ikosora amakosa ashobora guterwa na demokarasi ishingiye ku muntu umwe ijwi rimwe iyi demokarasi ikaba yatuma hashobora kuba ibice by'abaturage bitibona mu byemezo byafashwe bitibona no mu buyobozi kugira ngo byumvikane rero itandukaniro ry'iyo demokarasi ijwi rimwe umuntu umwe na demokarasi ibereye bose yitwa konsansuwere reka mbaho urugero rworoshye tuvuge dufate nk'abantu icumi bari hamwe noneho muri abo bantu icumi hakaba hari umunani basangiye ikintu kimwe bahuje ikintu n'abandi babiri bahuje ikindi kintu ariko kitameze kimwe n'icyo cy'abantu umunani aba bantu icumi bashobora kuvuga bati tuzajya dufata ibyemezo byacu duhereye ku bwiganze bw'amajwi noneho bagafata ibyemezo koko banasobanurira uyu muntu akavuga ati bo iyi demokarasi yakurikijwe ariko bashobora gufata ibyo byemezo bigafatwa no ku bwiganze bw'amajwi ya mirongo inani ku ijana kandi ibitekerezo bya ba bandi babiri bitigeze bihabwa agaciro ba bandi babiri bagahora basa n'aho batsinzwe mu matora kubera ko nyine ari bakeya murumva rero icyo bitanga ni uko ba bandi babiri bazahora batishimye kugira rero ngo aba bantu babiri bashobore kwishima bashyira mu bikorwa iyi demokarasi yitwa konsansuweri ibereye wose bakora gute bashobora kuvuga bati reka dushyireho ikipe y'abantu bane babiri bavuye mu gice kimwe abandi babiri bavuye mu kindi gice tunababwire yuko ibyemezo bazafata tuzabagira tuzabigira ibyacu abantu icumi nyine ariko tunabasabe yuko bazajya babifata ku bwiganze bw'amajwi murumva rero yuko kugira ngo icyemezo gihite ni ngombwa yuko hazaba habonetse nibura batatu bagishyigikira icyo bizatanga ni iki icyo bizatanga ni uko nta gice na kimwe kizigera gifatirwa icyemezo kidashimishije nta cyemezo na kimwe kizaba kizabangamiye igice na kimwe kizashobora gufatwa kubera yuko icyemezo icyo ari cyo cyose tuvuge yuko hari igice kimwe cy'abantu babiri hari ikintu gikomeyeho kikavuga kiti iki kintu rwose tugikomeyeho cyari gikwiye gufatwaho icyemezo kizabanza gikore ku buryo nibura umwe umuntu umwe mu kindi gice ashyigikira iki gitekerezo cyabo icyo bizatanga nta cyemezo na kimwe nk'uko nabivuze kizaba kirabangamiye igice kimwe kizafatwa kandi hazabonekamwo n'ubukoranire bwiza rwose hazabamo n'ubwiyunge n'imibanirane myiza kubera ko abo bantu bazaba bazi yuko bakinyuranye ubishyize rero mu byerekeye u rwanda turabizi yuko hari igice kimwe cy'abaturage biganze mu baturage kimwe mu byerekeye ubwoko hari ubwoko bumwe bwiganje kurusha ubundi mu baturage bikaba rero bijya gusa nyine ni uku nguku muri iki gihe uru rugero mbahaye bikaba binatuma uru rugero mbahaye nyine rujya mu rushobora gukemura ikibazo cyacu cyakomeje gutera rwasereri ikibazo cy'amoko kubera yuko ibibazo ikibazo ntabwo ari ukubera ari amoko ikibazo ni ubutegetsi hirya rero mu ihuriro rero twumva yuko iyo demokarasi ikoze gutyo ituma abantu bose bagira imbaraga zimwe mu byerekeye gufata ibyemezo ariyo demokarasi yaca burundu amakimbirane cyane cyane ashingiye ku mwoko agatuma abaturage bose bumva koko bibona mu buyobozi bibona no mu byemezo byose bifatwa ariko nanone tugomba kumenya yuko demokarasi itagarukira gusa mu byerekeye amatora demokarasi nk'iyi ngiyi igomba no gushyigikirwa n'inzego nanone abaturage bose bibonamo izo nzego cyane cyane zikaba nk'inzego z'umutekano n'inzego z'ubucamanza n'izindi nzego zose zigenga ubuzima bukomeye mu gihugu inzego z'umutekano kubera iki kubera ko izi nzego z'umutekano nizo zigomba gushyigikira nyine ubu butegetsi bwaba bwashyizweho n'abaturage hakurikijwe iyi demokarasi mberabyombi cyangwa demokarasi abantu bose bibonamo bitabaye gutyo ntabwo ubu butegetsi bwashobora kuba bwicaye neza ngo butange kuko icyizere ku bantu bose abantu bagomba gukora ku buryo bakuraho impamvu zose zatuma hari igice kimwe kitibona mu byemezo hari igice kimwe kituyumva kitibona mu buyobozi ubwo ari bwo bwose bityo bigatuma aya makimbirane yatubariyeho karande acika bigatuma nta n'impamvu abantu bashobora kubona bwo guhirika n'ubutegetsi buba bwagiyeho ni uko nguko twebwe mu ihuriro nyarwanda tubibona kandi twizeye rwose nta gushidikanya yuko iyi demokarasi ariyo duhisemo gukoresha mu rwanda amahoro yaza bigatuma tunagera ku majyambere arambye urakoze serije urakoze cyane dr emmanuel hakizimana imwe mu ntego eshatu dufite umutekano w'abantu n'ibyabo tuzagaruka rero ku kintu kirebana n'umutekano inzego z'umutekano n'ibindi byose iyo ngingo turayifite tuzagarukaho tubishimangire ariko ngarutse ahangaha ku bisanuro mpaye niba wenda wakongera ugifite umwanya nkakubaza nti mu matora rusange y'igihugu icyo twita amatora y'igihugu cyangwa amatora abaturage bajya gutora mubihuza mute n'ibi ngibi mwari mumbwe byo gufata ibyemezo bisa nk'aho ari nk'inama mufata ibyemezo by'igihugu ariko iyo bigiye mu matora rusange iyi demokarasi mberabyombi muyivugaho iki iyo bigiye mu matora rusange ni ukuvuga yuko nk'abantu reka mfate nk'uburyo abadepite bashobora kujyaho abadepite bashobora gutorwa n'abitwa nk'abitwa regarande regiteri hakaba hari abantu batowe bashyizweho n'abaturage mu matora rusange noneho abo bantu bakaba aribo batora abadepite abo badepite bakaba aribo batora umukuru w'igihugu icyo ni urugero nshobora kuguha rufatika abantu bashobora gukoresha muri iyo demokarasi ibereye bose ariko abo badepite nyine batora umukuru w'igihugu baba ari abantu bavuye muri bya bice kandi bafite imbaraga zingana muri iyo nteko bavuye muri bya bice binini bibiri abahutu abatutsi byakomeje gushyamirana mu mateka yacu bigatuma nyine igihugu cyacu kitagira amahoro urwo ni urugero rushobora kuguha urakoze cyane aho ngaho mpise mbyumva dr tera mutabazi aho muri afurika y'epfo ubundi iyo mugiye mu matora hatorwa amashyaka ishyaka rero rikaba ari ryo ryihitiramo uriyobora ni nayo mpamvu byoroha kugira ngo ishyaka ryeguze umukuru w'igihugu ukabona rero nta mukuru w'igihugu ushobora kumva yuko akomeye kuruta ishyaka sinzi niba aricyo ushimangira kuri iyi demokarasi mbwirabyombi mugenzi wacu yari atubwiye mbere y'uko wenda nakomeza nkubaza ikindi kibazo weya wari ubivuze kandi dr hakizimana yabisobanuye neza kuko uburyo avuga biha buri wese umwanya wo kumva ko ahagarariwe umwanya wo kumva ko ibitekerezo bye byatambutse kandi n'abari mu buyobozi ari abantu kuko nawe yagizeho uruhare rwo gushyiraho hano rero muri afurika y'epfo kuko nibyo batora amashyaka ishyaka riba rifite abakandida baryo bumvikanyeho akaba ari bahari gusa iyo bageze mu buyobozi baba bazi ko bagomba gukorera igihugu cyose kuko hano nta muntu ugera mu buyobozi ngo usange bigaragara ko wakorera gusa ishyaka riri ku butegetsi ikindi wenda numva wenda nawe uzi cyangwa na dr hakizimana ni uko muri ibi bihugu baba baragiye bubaka ubutegetsi bwite bwa leta bukorera abaturage butagendeye no ku myanya ya politiki ugasanga umuntu abaye igihe kirekire ku mwanya n'uyu kubera ko afite ubuhanga muri icyo kintu abifitemo uburambe yewe ndetse hano nta cya kintu cya navuga bita munyangire kihaba nk'ubu urugero naguha hari tumaze kugira twagize guverinoma ya mandera kuva muri mirongo icyenda na kane kugeza muri mirongo icyenda n'icyenda hajyaho mbeki yakoze ngira ngo manda ebyiri wenda ntizarangiye neza akurikirwa na zuma ntibyagenze neza uhariho ramaposa ariko ndakubwira ko hari abantu bara abaminisitiri bari muri leta ya mbeki ya mandera babaye ba minisitiri muri leta ya mbeki babaye ba minisitiri muri leta ya y'uwabanjije zuma karema mushante baje muri leta ya zuma nka minisitiri jefrade mujya mumwumva hari hano abakozi nzi usanga ari ahantu kubera uburamba hafitemo kubera ko n'ubuhanga leta iyo igiyeho batamuhindura ntabwo ari kimwe no muri ruriya rwanda rwacu aho buri gihe bahora bahindura abayotegetse nk'abahindura amashati cyangwa amapantaro yabo ikindi nanone wenda ngira ngo nongereho uko byagenda kose ririya jambo bita ubudasa mu rwanda ni ijambo mbese kubita imbere aho ngaho kugira ngo bahume abantu amaso ariko ridafite icyo rivuze erega ubudasa niyo umuntu yumva atekanye mu mutima we buriya budasa nta kintu bumaze igihe ntashobora kuvuga ibyo ntekereza kandi nizeye ko ntazabizira kuvuga nta ubudasa bumaze iyo tubona abaturage no mu bihugu bidukikije bamerewe neza simvuga ngo wenda byose ngo birera ngo de ariko niba muri tanzania batora induru ntizivuge niba muri kenya batora induru ntizivuge niba mu bugande batora induru ntizivuge wenda akajagari kari muri congo tuzi ko u rwanda rugatoza kuki bataha abanyarwanda iryo tuze kugira ngo nabo bumve batekanye bari mu gihugu cyabo aho niho niho hari ikibazo kuko kuguma kuvuga ngo ibi ngibi ngewe sinshobora kubivuga sinshobora kuvuga politike sinshobora kuvuga iyo demokarasi ukabihinduramo ijambo rimwe gusa ngo turi ubudasa njya numva abantu ngo ngo b'abahanga mu rwanda bari mu gukora analize ariko mwumva ari analize z'ubwoba aho kugira ngo zibe ubusesenguzi bwa gihanga ntuyibwira ko rero dogiteri hakizimana ibintu yavuze birasobanutse biha buri wese uburenganzira bwe bikamuha icyerekezo kandi bigatanga n'ituze ndumva wenda wambaza n'ikibazo kindi wari urakoze kuko ikindi kibazo gishamikeye kuri iki ni ikintu cy'ubwoba nyine kandi ukivuzeho ni nayo mpamvu uzumva bavuga bati ntabwo twakwemera demokarasi y'abanyaburaya bitewe n'uko niyo yazanye ingaruka hano iwacu usibye ko nabyo nanjye mfite uko mbitekerezaho nsanga ari ukushaka gukwepa uruhare baba bafite muri responsabilite mu mateka y'igihugu kuvuga ngo demokarasi y'abanyaburaya niyo yishe ibintu niyo mpamvu tutakwemera ko abantu bagira ubwisanzure mu gutora uko babishatse ariko iyo uranyarwanda iratanga icyizere ahangaha kuri demokarasi yumvikanyweho ibereye abanyarwanda bose ahandi umva ari garanti n'umwe gutanga mutabazi aho ngaho ikintu cy'ubwoba nicyo nabonaga wenda utashimangiye cyane wakigarukaho kuko ubona bavuga bati niyo mpamvu tutarekurira abanyarwanda kugira ubwo bwisanzure erega reka mpera no kuri iryo jambo ukoresheje kurekurira ariko ninde urekurira nde erega natwe tuvuga hano nubwo tumaze imyaka n'imyaniko mu buhungiro ariko turi abanyarwanda dufite uburenganzira nta muntu rero ugomba kuturekurira ni bya bindi hakizimana yigeze kuvuga ati wowe muturage usanzwe ugira uruhe ruhare mu byemezo bifatwa birebana n'ubuzima bwawe bwa buri munsi buriya rero mu rwanda ubwabwo bareka tuguhere hejuru nigeze kuvuga buri yuko byagenda kose igihe witwara nk'uko leta iriho yitwara uko perezida kagame cyane cyane n'abamwegera uko bitwara biriya biba bikwereka ubwo kuko banga guhangana n'ibibazo bikomeye igihe rero wanze guhangana n'ibibazo bikomeye uzana n'impagarara nazo zikomeye nibwo nibwo bwoba bwa mbere kuri urwo rwego none iyo babonye umuturage acecetse kugira ngo abone ko yirwa cyangwa aramuka bakeka ko yishimye nabo bakandika ko yishimye ni nka bya bindi bavuga ngo umpisha ko nguhisha ko nkwanga nawe ukanyuhisha ko ubizi nk'ibyo ngibyo mbese ni nka ba bantu ubona bafite ubuhezanguni mu mitekerereze kuko uzabumva rwose nagiye numva abantu nka nk'uwo bita nduhungirehe olivier uriya bagize wari minisitiri wungirije manzara yabaye ambasaderi mu buhorandi ibintu bimeze gutyo yigeze kuvuga ko hari abantu rwose bagomba gutsinsurwa bakavaho nigeze kubyumva na umuntu witwa porofeseri dusingize mu jean pierre yabagize umusenateri mbyumva na kenshi perezida bumva ko hari abanyarwanda bagomba gupfa bakavaho kubera wenda ibibazo bikomeye byabaye mu gihugu kandi ni n'ibibazo ubona n'ababivuga nabo batemera nk'iyo bavuga wenda ikibazo cya jenoside yakorewe abatutsi niba hari umuntu utayemera buriya ni kagame ibyo byo nabivuga mbihagazeho nkabitangira n'ibimenyetso uti nta ariko rero iyo abona bimufashe aravuga ati eee abo ba jenosideri sinshaka kuvugana nabo nicyo gituma nk'igihe perezida kikwete yamugaga ati nyamuneka wakumvikanye n'abantu nicyo gituma yahagurutse yamwifatira ku gahanga ati sinshaka kuvugana na ariko abo bantu bashaka kuvugana nabo nabo ni abanyarwanda hano muri afurika y'epfo rero bene ubwo buheza ngo ni mu bitekerezo bwariho hari abazungu bumva ko batabana n'abirabura ariko byabaye ngombwa ko igihe cyose buri ruhande rwabonaga ruri mu guhomba rurimo kugenda rujya ku ruhande rubi rw'amateka baravuze bati reka twicare hamwe tuganire turebe ukuntu hagaruka ituze mu gihugu kuko mu gihe uguma kwanga kumva ibibazo abantu bagira ntabwo ibibazo birangira biriyongera hari n'ibyo rero bateza mu gihugu buriya bwoba navuga ubwoba bwo kugenda ugahungeta abantu biriya bica abantu biriya babasenyera mwabivuze biriya perezida yatumiza abayobozi b'igihugu mu mishyirano akabatera ubwoba bameya akagira gute biriya ahubwo bifungura amaso y'umutima kuko abantu ukeka ko abakanze ko watanze igisubizo ahubwo nta gisubizo batanze na gato kariho wagasubije irudubi nibwo bwoba rero nshaka kuvuga nibwo buri mu banyarwanda kuko abanyarwanda rega baranatungurana kandi si naho wenda byanabaye honyine kuko mu mateka y'isi abanyagitugu bagiye babaho dusuba inyuma twajya tugenda tureba uti muri iki gihugu ko hari abategetsi bitwara guta byarangiye gute buriya se mu rwanda bibaza ko gutera abantu ubwoba bizarangira neza ngewe ntabwo nabihamya serije urakoze cyane dr sena mutabazi hari aho tuvuga ngo gushyiraho no kubahiriza itegeko nshinga rishyira imbere kubaha uburenganzira bwa buri muntu demokarasi n'ubwisanzure demokarasi tuyitinzeho ariko reka tugaruke mu itegeko nshinga nyirizina Emmanuel Hakizimana kubera iki itegeko nshinga akenshi usanga riba ribogamiye ku muyobozi uri ku butegetsi n'iryari twashyira itegeko nshinga ry'igihugu ritavugururwa iyo manda igeze umukuru w'igihugu agomba kugenda atari byane tubona bazana uduseke ngo bazanye inkangara ngo baje gukora icyitwa ubusabe iri tegeko nshinga muzarikora mute kugira ngo ryubahe uburenganzira bwa muntu kandi rinubahwe mu gihugu kuko ari itegeko rizaba twubakiyeho demokarasi yacu urakoze serije ubuzi byerekeye uduseke kubera nyine iriya ngingo y'ijana na rimwe bahinduye kugira ngo perezida wa repubulika azashobore kuyobora igihugu gutegeka igihugu kugeza ubuzima bwe bwose kugeza avuye ku isi icyo ni ikintu gikomeye cyane kibi cyagize kandi kizakomeza kugira ingaruka kuri twebwe nk'abanyarwanda n'ibi bintu bidahindutse ariko nakubwira yuko urebye itegeko nshinga ukuntu ryanditse ukareba ingingo zayo ingingo nyinshi cyane ni nziza ni nziza ryanditse neza nakubwira nk'ingingo tuvuge nk'ibyerekeye itangazamakuru ahangaha tuvuga yuko tugomba kwimakaza nk'itangazamakuru ryigenga mu itegeko nshinga bavuga yuko u rwanda tugomba bagomba gushyira imbere ubwisanzure bw'itangazamakuru ubwo kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru icyo ni ikintu kigaragara mu itegeko nshinga kandi cyiza ariko se birakorwa reka da nk'ubu ngubu nakubwira ko muri raporo zerekeye nyine ibyerekeye ubwisanzure bw'itangazamakuru bavuga yuko guhera muri mirongo igihumbi kimwe magana cyenda mirongo urwenda na gatandatu mu rwanda hamaze kwicwa abanyamakuru umunani abandi mirongo itatu na batanu bakaba barahunze igihugu kandi iyi ngingo ihari ibaha uburenganzira bwose ikibazo gikomeye rero ntabwo ahanini ari amategeko atanditse neza ikibazo gikomeye ni amategeko adakurikizwa nk'ubwo nanone ntanze urugero mu itegeko nshinga bavuga yuko indimi zemewe mu butegetsi ari ikinyarwanda icyongereza n'igifaransa ariko muribuka yuko mu bihumbi bibiri mu kwezi kwa cumi ibihumbi bibiri n'umunani perezida wa repubulika yafashe disikuru yafashe disikuru avuga yuko igifaransa giciwe mu gukoreshwa tuzongera gukoreshwa mu mashuri no muri adiminisitirasiyo icyo kintu cyerekana nyine yuko itegeko nshinga rirahari riranditse byanditse neza nanavuga yuko rwose ibingibi yuko ikinyarwanda icyongereza n'igifaransa byari bikwiye kuba ari indimi rwose dukwiye twese kuba twametiriza ari ibintu bikomeye byiza cyane kuva turi no hagati y'ibihugu bimwe bivuga icyongereza ibindi bivuga igifaransa ariko umuntu umwe akabyuka mu gitondo akavuga ngo birahindutse kandi itegeko rihari rigaragara neza yuko ibyo bintu bitagombye no no no no no no gushidikanywaho amategeko arahari ariko ntabwo akurikizwa hari amategeko menshi rwose nk'ibyerekeye ibyerekeye nko kujya mu mitwe ya politiki hari ingingo ivuga yuko abantu bafite uburenganzira bwo kujya mu mitwe ya politiki ariko u rwanda ubutegetsi bw'u rwanda ujya mu mutwe wa politiki utari fpr cyangwa utegamiye kuri fpr bakavuga yuko wagiye mu mutwe w'iterabwoba ni ikibazo gikomeye twe rero turavuga tuti kuko hari ingingo zimwe na zimwe zigomba gukosorwa muri mu itegeko nshinga hari n'ibindi bigomba gukosorwa mu mategeko n'iyi demokarasi yumvikanyweho ibereye byose bose iramutse ariyo abanyarwanda koko bahisemo byagomba kujya mu itegeko nshinga ariko ahanini ikibazo gikomeye ni uko amategeko adakurikizwa urakoze serivisi urakoze cyane dr emmanuel hakizimana dr sena mutabazi mfatiye n'aho mugenzi wacu ashoreje ikintu cyo kwandika itegeko nshinga navuga ko ni ikintu gikomeye cyane ariko nanone kurisigasira no kugira ngo bitavogerwa aho niho hakomeye mbona ihuriro rizaba rifite akazi gakomeye bwana mutabazi
ndeka wa mugani ngira icyo nongera ku byo dr hakizimana avuze buriya mu mateka y'itegeko nshinga ryo mu rwanda harimo ikibazo gikomeye cyane ngiye kubabwira ni uko ritigeze kuva ryajyaho mirongo itandatu na kabiri ndavuga impamvu ritigeze rireba uko u rwanda ruteye n'abarugize abarimu uko n'iki tegeko nshinga ribera uko ntabwo ribereyeho gusa perezida wenda nka biriya bya za manda uriya ni umuntu azanagenda muri mirongo itandatu na kabiri mu kwa cumi na kumwe nibwo bashyize itegeko nshinga rya mbere buriya ryagiyeho hari abatutsi bamaze guhunga uburyo bahunze impamvu bahunze ibyo sinshatse kubisubiramo kuko mu mibanire y'abantu baba bagomba no gushyiraho ingamba zo kurangiza amahane amakimbirane no kutumvikana muri mirongo itandatu na kabiri ku itariki ya makumyabiri na kane bashyize itegeko nshinga rishyizweho n'abantu wavuga ko muri rusange cyangwa nyamwinshi bari abo muri parime hutu wenda abahutu cyangwa abayishyigikiye muri mirongo irindwi na gatatu bararihagaritse kubera kudeta kudeta ntabwo ubwo ntiyari yumvikana tufite abatutsi bari hanze bahunze n'abandi wenda bakundaga ubwami noneho muri mirongo irindwi na gatatu tugize ikibazo cy'uko noneho ari abasirikare baje nta musivili bati n'itegeko rirahagaze hari n'abantu bagiye bapfiramo muri mirongo irindwi n'umunani yaremereye igikomeza ba bantu bose nta ruhare mirongo icyenda na rimwe dusubire mu mashyaka menshi ariko icyo gihe nabwo mirongo icyenda na rimwe itegeko ryavuguruwe kubera gusa igitutu cyaterwaga n'intambara wenda no gushaka impinduka ntabwo ari abanyarwanda bose si ku bushake bwabo bibiri na gatatu we reka tujye no mu masezerano ya rusha amasezerano ya rusha burya yari ibiganiro biri hagati y'impande zirwana ebyiri wagira ngo ni nk'abahagarariye ingabo nubwo ibiganiro byakorwaga n'icyitwaga abahagarariye leta ariko tuzi ko byaterwaga n'aho imirwano igeze nicyo cyatumye ariya masezerano ajyaho n'iyo ureba ingufu afite wabonaga ari izatewe n'uko ari intambara bibiri na gatatu nubwo bavuga ngo twari twagiye mu baturage ariko bagiye mu baturage ari ya macenga ari bwa butiriganya bw'ishyaka rya fpr ryari ku butegetsi mu by'ukuri yabonaga rigizwe n'abatutsi bafite ububasha bwose abandi ari abo gukurikira ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo ni itegeko rya kagame niho bwa buseke buzira aho rero ni ukuvuga ko kugeza ubu kuva u rwanda rwaba repubulika ntiruragira itegeko nshinga rihuriweho n'abanyarwanda bose ryerekana isura y'abanyarwanda buri wese yagize icyo abivugaho burya iri tegeko nshinga nicyo kintu ryagombye kumara riba rikubiyemo ibintu byinshi ikinini ni uburenganzira bw'abantu igikurikiyeho aba ari imitegekere y'igihugu n'uko inzego zikorana twabivuze haba harimo ibyo birebana n'umutekano haba harimo ibyerekeranye n'umutungo w'igihugu n'uburyo ukoreshwa wenda n'ingingo zibanza ibyo bice ubisangamo ibyo rero nko mu ihuriro nyarwanda ni ibintu twabonye ni ibintu tuganiraho ni ibintu tugomba gukosora ariko ntabwo tuzabikora twenyine tugomba gufatanya n'abanyarwanda ari abo dukora hamwe mu ihuriro nyarwanda ari abo dukorera hamwe mu muzamashyaka turimo yewe ndetse n'abari mu rwanda babyifuza bumva yuko itegeko nshinga rigomba kwerekana isura y'igihugu naho ibi byo kwirengagiza ibibazo bikomeye ukavuga uti ngewe ndabitera umugongo buriya bizirangiza cyangwa se inyuma yanjye ibizakurikiyeho si biriya kagame yavuze ngo igihugu azagisiga uko yagisanze biriya biba bikwereka umuntu utazi inshingano ze nk'umukuru w'igihugu mbese n'umuntu utagombye no kujya muri uwo mwanya aho rero ihuriro nyarwanda riraha abanyarwanda icyo cyizere riraba bahabwa turabemera ko ibyo bintu tubizi kandi twiteguye no kubishyira mu bikorwa umwanya twageze mu buyobozi urakoze cyane dr mutabazi wenda aho ngaho uvuze uti kagame yavuze ko igihugu azagisiga nk'uko yagisanze ubundi mu rwego rw'amategeko ntiyarakwiye gukurikiranwa kuko ashaka gusenya u rwanda ibyo babyita kugambanira igihugu ariko si nabyo byonyine kuko buriya avuga amagambo akomeye hari ayo nagiye mvuga erega umukuru w'igihugu serije iyo yavuze wumva yuko munsi ye nta wundi muntu ushobora kugira ikindi kintu avuga uriya ntabwo ari umugabo uvuga ngo inteko ibe yamuhamagara imubaze ibyo yavuze ibe yamukora nka bya bindi aho muri amerika bajya bakora bashaka kwirukana perezida babyita impeachment ntabwo bibaho nyamara mu itegeko nshinga biranditse ariko mu rwanda nta n'uwabirota kubera ko yarara avuye mu mwuka buriya rero hari ibintu byinshi biremereye yagiye akora ubundi bitakakozwe cyangwa se ababikora babihanirwa mwagiye mwumva imanza nyinshi zagiye zirimo abaperezida ndavuga imanza zaciwe mu buryo busanzwe atari bariya y'ubutegetsi buhindutse perezida bamwica cyangwa se agahunga ibintu bimeze nk'uburyo hari aho byagiye biba bagacira imanza perezida uriya rero nawe biriya ni ibintu yakagombye gusubiza ariko si cyo cyonyine urakoze cyane hari aho tuvuga ngo kwimakaza ubwisanzure bw'amashyirahamwe ategamiye kuri leta kwimakaza no kubahiriza itangazamakuru ryigenga ibi biri mu byo dr emmanuel hakizimana yambwiye ubutegetsi buhungeta abaturage dr emmanuel hakizimana turabizi neza ko mu rwanda tujya tubona amaraporo nk'uko bivuga u rwanda rufite umwanya mubi cyane bitewe n'uko rugaruka ku ruhando mpuzamahanga aho abaturage batishimye aho abaturage batanezerewe aho abaturage bahungetwa ndakeka aha ngaha ni ibintu bibiri bikomeye kwizeza abanyarwanda ko ibyo bintu bimwe ubwo burenganzira tugomba kubaha kandi budacagase icyizere umunyarwanda wahungeswe n'ubu butegetsi ko muzatuma amashyirahamwe yigenga mugatuma itangazamakuru rikorera mu mucyo wisesuye ku buryo batavuga bati namwe ni ururimi rwa politike murashaka gusimbura fpr ariko namwe ntawe muzamutaniye n'izindi leta twagiye tubona muri kino gihugu cy'u rwanda dr mpamvu hakizimana urakoze serge mu kanya twavuze ku byerekeye demokarasi ibereye bose zimwe mu nkingi rero z'iyo demokarasi ni ukwimakaza nyine iri tangazamakuru ryigenga ntabwo demokarasi igarukira ku matora nk'uko nabivuze itangazamakuru ryigenga amashyirahamwe ategamiye kuri leta afite uburenganzira busesuye ni zimwe mu nkingi za demokarasi niba rero twiyemeza yuko tuzazana demokarasi mu rwanda ni ngombwa kugira ngo n'ibi ngibi tuzabikore kubera iki kubera ko itangazamakuru ryigenga bituma rituma ibitekerezo binyuranye byumvikana bikareberera abaturage nyine bikanatuma leta ihozwaho ijisho na rubanda kugira ngo itarengera ikore ibyo idafitiye uburenganzira cyangwa se ngo yirengagize inshingano zayo niyo mpamvu iri tangazamakuru ryigenga nta kabuza ushatse kwimakaza demokarasi agomba no kuryimakaza kuko ryunganira nyine izo nzego zindi n'ibyaba bishobora kuba byibagiranye n'ibyaba bishobora kuba bitabonywe n'abantu benshi kubera yuko byabereye nko mu giturage kubera ko byakozwe nta bantu byenda b'abategetsi bahari ngo bahite babibona iri tangazamakuru riragenda rikabishaka rikavuga riti dore ukuntu ibintu bimeze kandi dore ingaruka mu giturage ku muturage ni izi ngizi ni kimwe rero n'ibyerekeye amashyirahamwe ategamiye kuri leta aya mashyirahamwe ategamiye kuri leta ubundi ni amashyirahamwe nyine aharanira inyungu z'abayagize ashobora kuba ari amashyirahamwe y'abakozi ashobora kuba ari amashyirahamwe y'abakoresha mbega abantu bahuje inyungu bishyira hamwe bakavuga bati reka tuzajye twereka leta yuko ibi n'ibi byagombye gukora cyangwa se ibi n'ibi biturangamiye hanyuma bishobore gukosorwa ni ngombwa rero ni ibintu bijyana ntabwo ushobora kwimakaza demokarasi ngo ntiwimakaze ubwigenge ubwisanzure bw'amashyirahamwe n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ryigenga
urakoze cyane dr manwera kizimana tukiri ku mashyirahamwe dr etseri mutabazi urabizi mu rwanda hari amashyirahamwe hari ibuka hari farije hari n'andi yose ari aho ngaho ashamikiye ku mateka abanyarwanda batavugaho rumwe iki kibazo muzahangana mute nacyo kuko hari n'ababaza bati ubutabera muzabutanga bute bitewe n'amateka tutumvikanaho nk'abanyarwanda uri umunyamategeko dr mutabazi ndagira ngo duhere ku mashyirahamwe umbwire ukuntu amashyirahamwe uyabona kuko hari ibice by'abanyarwanda bivuga bati ntitwibona muri ayo mashyirahamwe ntidufite n'ubwo burenganzira kujya muri ayo mashyirahamwe nanone bakabaza bati ubutabera kuko hano turavuga amategeko na demokarasi ariko n'ubutabera bwinjiramo kugira ngo abanyarwanda bumve ko bazaba bareshyira imbere y'amategeko no muri iyo demokarasi bwana mutabazi
urakoze erega burya igisubizo ni kimwe kandi kiroroshye ni igihe hariho ubuyobozi butanga ituze kubera yuko kuki abantu usanga bashyize bafite ariya amashyirahamwe navuga ashingiye ku bwoko kuko niyo bavuga bati tuvuge nka za farije turimo guharanira inyungu z'abacitse ku icumu hari n'igihe nibaza se nibyo koko barimo gukora ngewe mbona atari byo barimo gukora kuko ahubwo ubona baba barimo kwikorera gahunda za leta bavuga ururimi rwa leta batitaye no kuri izo nyungu zabo bakagombye kurengera ni abacikacumu bangahe bamaje kwicwa bazize gusa bazize gusa ibitekerezo byabo bazize gusa kwirengera kandi mu mashyirahamwe acecetse nta n'icyo avuga mu ihuriro nyarwanda rero cyangwa abandi dufatanije umunsi tugeze muri leta ni uko icya mbere ugomba gutanga ni ugutanga ituze noneho tugasasa inzobe ukareka abantu bakavuga icyo bifuza uko babona akababaro bagize akababaro banyuzemo kuko mu rwanda buriya abantu barengana ni benshi cyane ni benshi abantu birirwa bavuga basakuza cyane cyane babaye abatagatifu kurusha ngira ngo papa niba ari ko babivuga nibo bakeye kandi nabo bavuga ibyo batemera babivuga gusa ari ukugira ngo baramuke ari ukugira ngo babone ko bwakwira bugacya ibyo rero mbere na mbere icyangombwa ni ugutanga ituze ukabwira abantu uti umuntu avuge yisanzure habeho ubutabera ariko ntihabeho kurenganya abantu ubu no muri afurika y'epfo ntikibakoze nuko leta yagiyeho muri mirongo icyenda na kane imaze kugeraho yahamagaye abantu mugende muvuge ibintu byababayeho kandi buri ruhande rubona umwanya uhagije ungana n'urw'urundi ibyo bitaga komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yari irimo abirabura harimo abazungu musenyeri tutu ni umwirabura wabara bamwungije ba alex borel ni abazungu abo rero ni abantu iyo umuzungu yagendaga ntiyavuga ati buriya bari bundengane ariko hariya uragenda mu rwanda ndavuga ukaba ugiye mu nteko irimo akenshi abatutsi b'abahezanguni icyo ni ikibazo gikomeye ntabwo rero wavuga wisanzuye washaka kugira ngo uri umututsi ushize ubwoba kugira ngo uvugire abantu baba uzi barenganye bataha batuye iwacu ko atuvuyemo batatuvuyemo nibyo bya bindi mwumva ngo wagomeye ingoma icyo kintu kiriho burya abantu ntibake bakivuga nzi ko hari bake bajya batumura bakakivuga ariko icyo ni ikintu kigomba kuvuga ukareba kuki bamwe bashobora kuvuga ibi abandi batabyemerewe ibyo bimaze iki ibyo rero ihuriro nyarwanda nakubwiye ko ibyo turabikora turi ihuriro usangamo abatutsi usangamo abahutu kandi ibi turimo kuvuga akanya turabiganira serije inama nyinshi uzizamo ukora ibiganiro byinshi ugahura n'abantu bavuga bisanzuye ubu bwisanzure ni ngombwa kuko burya igihe ubujije umuntu kuvuga ibintu uko abitekereza buriya ntabwo urimo gukemura ikibazo uba urimo kucyongera kuko uba urimo gutuma yumva afite ipfunwe buri gihe kandi ipfunwe niryo ribyara umujinya uwo mujinya ni wo ugeraho ukaba mwinshi ukabona abantu baratombotse igihugu kigasandara nka biriya byagiye bibaho ibi rero byo imyitwarire ya leta kubuza abantu kuvuga kubatera ubwoba ukabuza ukabuza ukababuza amajyo nibyo bitera ibibazo ariko ihuriro nyarwanda ibibazo tubifite gahunda ziriho nyinshi ziranditse abazajya bazishaka rwose bajye bahamagara abayobozi baryo bazibone kandi tunabereke ko turimo kubishyira mu bikorwa sinibagiwe na ba bandi navuze nti ubona batekereza mu bitagihe abo wenda buhoro buhoro bazajya bagenda babyumva ariko nabo ibyo bavuga nta kibazo kuko buri umuntu ibyo abavuze n'ibyo abatekereza ako kanya ntiwabimurenganyiza buri wese atanga icyo afite ntawe utanga icyo adafite twebwe rero nk'ihuriro ibyo dufite turabitanga kandi tukanabyerekana no mu bikorwa byacu bya buri munsi murakoze serge urakoze cyane dr sere mutabazi dr manwera hakizimana ndagira ngo mbere yuko tugana ku musozo nguhe ijambo hano urabona ko mu byo twaganiriye byose ni ibintu bishimishije ni ibintu abanyarwanda bavuga ko banyotewe ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo tuzayibagezaho ryari abanyarwanda banyotewe n'impinduka banyotewe n'imigabo n'imigambi y'ihuriro nyarwanda banyotewe n'izi ngamba n'izi ntego ariko baravuga ngo bizagerwaho ryari ijambo ni iryanyu teri emmanuel hakizimana
urakoze serge uravuze uti bizabageraho ryari ibi bintu biterwa n'imbaraga abantu bashyiraho kandi uko mbireba nubwo leta ya kigali yagiye isa n'itera abanyarwanda ubwoba ahubwo wagira ngo uko igerageze gutera ubwoba abantu ibagira nabi ibahohotera abantu barushaho kuba benshi baza kuri uru rugamba nkumva rero nta kabuza igihe kitazaba kinini kugira ngo abanyarwanda bashobore kwigobotora iriya leta y'igitugu ariko unyemereye serije nagaruka gatoya ku byo mugenzi wanjye dr etienne mutabazi amaze kuvuga kuko yakoresheje amagambo akomeye dukomeyeho cyane mu ihuriro mu nyarwanda amagambo nk'ituze amagambo nko gusasa inzobe mu ihuriro nyarwanda dufite inkingi nk'eshanu dusanga arizo nkingi z'amahoro n'ituze inkingi ya mbere ni ubumwe n'ubwiyunge bishingiye ku kuri inkingi ya kabiri ni ubuyobozi bushingiye nyine kuri demokarasi ibereye bose iyo twise demokarasi konsansuwere inkingi ya gatatu ni inzego z'ubuyobozi zigenga inkingi ya kane ni ubucamanza bwigenga inkingi ya gatanu ikaba inzego z'igisirikare n'iz'umutekano abaturage bose bibonamo ibi rero nk'uko nabivuze amahoro ni rwo rufunguzo rw'ibintu byose ibi ngibi bimaze kugerwaho nta kabuza n'amajyambere arambye yageraho ariko ibi ngibi bidahari n'ayo majyambere arambye ntabwo ashobora kugerwaho urabizi mu ntego esheshatu z'ihuriro nyarwanda turabifite tuvuga yuko hari nyine amajyambere ku ntego ya kabiri ni amajyambere arambye kandi asangiwe yenda tuzagira uburyo tuzabiganiraho ibi bintu bitanu nibyo mu ihuriro nyarwanda twarabitekereje bihagije dusanga ari byo nkingi z'amahoro ari rwo rufunguzo rw'ibintu byose byiza dushobora kuzagira mu rwanda rwacu urakoze serivisi urakoze cyane dr manwera hakizimana mu nyemerero tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kuri shoti weve igihe tuba dufite ntabwo kiba gihagije ariko reka mbashimire umwanya tumaranye ibyo tuganiriye ndizera ko abanyarwanda badukurikiye banyuzwe n'iki kiganiro reka duhere kwa dr tere mutabazi ni ubuhe butumwa wasigira abanyarwanda badukurikiye cyane cyane kuri iyi ntego n'ingamba twibanzeho ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi harimo byinshi cyane twagerageje gusobanura ibyo twumva bishoboka ihuriro nyarwanda rirarikiye abanyarwanda nkaba naguha umwanya rero ukaba watanga ubutumwa wasorezaho kuri kino kiganiro cy'uyu munsi turi muri politiki ndagira ngo wenda mbonereho umwanya mu gusoza kuko dukora ibiganiro nk'ibi noneho ukabona hari imbuga zimwe na zimwe singiye kuvuga ngo urubuguru n'uru ngo ese buriya bataniye he n'abariye ese na fpr yaje ari bukwivuga nyine iyo wumvisha ibyo abandi bavuga wowe uruhare rwawe gusa ari urwo kumva ibyo abandi no navuga kuguma nta gitekerezo utanga ibyo byo wamuga n'igihe kiragusiga ni nka kwa kundi ushobora kujya aho imodoka zihagaze noneho ukareba abantu baza bajya muri bisi bajya muri bisi noneho yavuduka utese buriya ko batsize cyangwa se tugashaka no kuyifata igenda niko nirwo rugero natanga abantu rero bagomba kumva yuko mbere na mbere ihuriro nyarwanda turi abantu twishyize hamwe dufite gahunda bitavuga yuko igitekerezo icyo ari cyo cyose cyaza cyubaka kiri muri ibi tuganda twakinnye tutagiha umwanya twagiha umwanya ariko nanone nk'uko nabivuze ntabwo twabuza abavuga kuvuga nibyo bari bavuze ngo ntawubuze inyuma ujya kuyomba ariko rero ni umwanya kugira abantu nabo bavuga bati twebwe iyi mpindurama twara twayikoraho iki ikindi ngira ngo nongereho ni uko izi ngamba turimo kuvuga turimo kugenda tuganiraho buri munsi zirerekana icyerekezo dufite ko duhanganye na sisiteme iriho mu rwanda byumvikane ko tudahanganye n'umuntu umwe umuntu umwe yaraje azagenda ariko uburyo igihugu cyacu cyatobatobwe bisaba ingufu za buri wese nabo rero bavuga ngo mutaniye na kana baze batwereke bati dore twebwe uko twabikora neza dore uko twabikora neza twebwe nk'ihuriro twerekanye uko twabikora kandi turanabikora umunsi ku wundi yewe dufata n'umwanya wo gusoma ibyo ngibyo by'ababa wenda batunnyega ibyo ni uburenganzira bafite ariko natwe bumve ko dufite ubwo burenganzira bwo gukora neza kandi dukora neza kandi nibyo turimo gutoza abanyarwanda nkaba rero ngira ngo serge ngushimire kuba wateguye kino kiganiro nshimire na dr hakizimana twagifatanije n'abashoboye kucyumva murakoze urakoze cyane dr cyene mutabazi navuga nti kora ndebe iruta vuga numve nabo bazagaragaze ingamba zabo cyangwa intego zabo abanyarwanda bazahitemo nkeka ko icyo kitari gikwiye kudukanga dr cyene mutabazi dr manwera hakizimana nawe ndagushimira kuba wabasha kwitaba kino kiganiro kandi nzi neza yuko hari n'ibindi biganiro muzabasha kwitabira kuko turafite izi ngamba n'intego tugomba gusobanurira abanyarwanda ariko ndagira ngo numve nawe ubutumwa wasigira abanyarwanda batezemo kino kiganiro kuko intumbero ni imwe abanyarwanda bafite icyizere cy'urubanyarwanda ariko nk'uko nabivuga baravuga bati muzabishyira mu bikorwa ryari kandi nzi neza ko aribyo bituraza inshinga kugira ngo dukore cyane tuve mu magambo twihutishe ibyo turimo kwizeza abanyarwanda ijambo ni iryanyu dr manweri urakoze serge mu gusoza nifuzaga kubwira abatwumva abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari hirya no hino ibintu bitatu icya mbere nagira ngo mbabwire yuko ntacyo bagomba gutegereza kuri leta y'igitugu iri i kigali ntabwo bagomba gutegereza yuko gutekereza yuko izikosora kubera gutekereza yuko iza izareka kubakandamiza ni nko gutegereza yuko izisenya ubwayo kandi ibyo ntabwo bizashoboka ikindi cya kabiri nagira ngo babwire yuko kuba mu gitugu kuba mu mwiryane kuba mu bushyamirane ntabwo ari ihame ntabwo ari fatalite ku banyarwanda ntabwo ari byo umunyarwanda yabereyeho ibisubizo birahari by'ibibazo dufite twabibasangije bimwe na bimwe kandi tuhora mu batumirwa bawe serije uhora ubibasangiza tuzanakomeza no kubibasangiza ibibazo ibisubizo birahari nta gisubizo na kimwe nta kibazo na kimwe nako kidafite igisubizo icya gatatu icyo nabasaba ni ukugira ni ugushyira hamwe gushyira hamwe hanyuma tugakora tugashyira imbaraga nyine hamwe tugakora ku buryo iyi leta ikandamiza abanyarwanda tuyisezerera nkaba mboneyeho gushimira abantu bose barimo gukora uko bashoboye kose kugira ngo nyine iki gitugu gikandagize abanyarwanda kiveho nkaba nshimira cyane cyane barimo gufatanya muri burije muri rbb iriya burije harimo amashyirahamwe arenga mirongo itatu yafatanyije abo ngabo ndabashimira cyane nkabashimira abantu hirya no hino ari abanyamakuru bemera mu gihugu bakemera bazi neza yuko leta ishobora isaha ku isaha kubagirira nabi ariko bakemera bagahagarara bakavugisha ukuri bakavugira abaturage nkabashimira abantu ku mbuga nkoranyambaga higanjemo cyane urubyiruko batangiye gukoresha imbaraga nyinshi n'ubumenyi bwabo kugira ngo bashyire hanze amabi leta ya kigali ikora nkaba nawe ngushimira serije ubwitange ukomeje kugaragaza mu byerekeye kuvugira abanyarwanda kuri radiyo itahuka nkaba nashimira nagushimira kwa nyine wadutumiye muri kiganiro nkaba nashimira mugenzi wanjye Teretiene mutabazi twahuriye muri iki kiganiro nkaba mbwira abanyarwanda yuko ibyo byose nitubikora tugashyira hamwe nta kabuza tuzatsinda urakoze urakoze cyane dogiteri emmanuel hakizimana urakoze cyane dogiteri sene mutabazi reka dushimire abanyarwanda duteze amatwi rero kuri munsi wa gatandatu muri iki kiganiro kibanze ku ntego n'ingamba z'urubanyarwanda tukaba twarebaga rero iyi ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi hari byinshi mwungutse hari ibyo mwabonye mutari muzi ufite igitekerezo icyifuzo kuri iki kiganiro wandikira radiyo itahuka tejime dakome byaba ngombwa tukazategura ikindi kiganiro tukongera tugasobanura birambuye turifuza yuko mwibona muri izi ntego n'ingamba z'urubanyarwanda muzifata mu mutwe muzigisha hirya no hino kugira ngo dutahirize umugozi umwe ikigamijwe ko twakibabwiye ni ugukuraho ubutegetsi bubi bw'igitugu bwica abanyarwanda tugashyiraho ubuyobozi butuma bagira amahoro ubumwe n'ubwisanzure aha rero dushoreze ikiganiro cyacu mukomeze mugire wikendi nziza mwese turabakunda kuri radiyo itahuka naho ubutaha ndivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera guhagahindura yakirinda ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyabigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano ritavangura nimusho twigoboto iterabwoba niduteze igihugu no kwitagize n'ibiriye mu iteme nihurukira mu igabana n'abaza zikumye nambara ubumwe naje dusanga aribwo buzatuzanira amahoro ahoranye ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano ritavangura nimucyo twigoboto riterabwoba niduteze igihugu no kwitagize muhagurukire rimwe nkabivuga turane umuco wo gucinya inkuru twubake umuco wo koroherana twe buri wese kwishyira akizana maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi zira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwari yatumye demokarasi igane bitano ritavangura nimuco twigoboto iterabwoba riduteze igihugu no kwitanyize u rwanda rwubatswe n'inyabutatu kandi ugatuza utaretse gatwa tuzarubanamo n'amananiza n'abanza aboneko twuzuzanya maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi zira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano ritavangura nimuco twigoboto riterabwoba riduteze igihugu no kwitagize dufite byinshi duhuriyeho turi muri mbuta zidutandukanya zose amenye ko n'undi ababara tubabazane na mbere kirimo maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi zira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro ya byumi demokarasi igahe bitano ritavangura nimuco twigoboto iterabwoba riduteze igihugu no kwitagize urutima rwinginga gusa sinzobe nabigize intego rugaragara hananiye ingimbi nikundira amahoro ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano ritavangura nimuco twigoboto ritera vuba riduteze igihugu n'ubwitanyize ndi rusarikana amakuza zisobetse inkeragutabara ya kanyandekwe ndi rudasubirana inkubito rutonoreshereza kurinda iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo